turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuba twumva muri kigali na fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikisoro kuri mwebwe mutwumva muciye kuri voice of muhabura muri uganda ikaze rero mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho barayibishe abantu batanu ahitwa ndosho na mugunga ni mu gisagara ca goma kiri mu ntara ya kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa kongo ibibazo by'umutekano muke by'ubwicanyi bikomeje kuboneka hafi yacu mu baturanyi ugasanga baje bisha abantu abajura baraza bakwinjira mu nzu bamwe bakajana ibintu n'abandi bagapfa aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca goma kiri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muyijya nino naho ku isi israel yemeza ko yishe umutegetsi mukuru w'umurwi wa hamas yitwa yahaya sinwar n'undi musirikare akomeye wo muri hezbollah ido n'ido y'ano makuru yose ni mu kanya isasi amakuru yacu tuyahere kuyagezweho hirya nino ku isi hari no munsi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi duhere ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati ejo kuwa kane indege z'intambara za leta zunze ubumwe za amerika ziguruka zitavuga zo mu bwoko bwa b2 zarashe ibirindiro by'abahuti bitabye mu butaka kure cyane ikuzimu muri yemen mu itangazo yashyize ahagaragara minisitiri w'ingabo wa amerika lloyd austin avuga ko ubu ari uburyo butarabaho bwo kwerekana ubushobozi bwa leta zunze ubumwe za amerika bwo kurasa ibirindiro by'abanzi bayo bibwira ko badashobora kugeraho uko byaba bitabye ikuzimu kose n'uko byaba byubatse kose kuva hamas iteye isirayeri abahuti bifatanyije nayo bihatira kurasa amato y'ibicuruzwa anyura mu muhora wa suez bamaze kwangiza arenga mirongo inani hagati aho isirayeri yaraye yivuganye umugaba mukuru w'ingabo za hamas muri gaza muri palestina yahiya sinwar fideli niyongabo aratubwira uko byagenze ikare cya israel cyatangaje ko inteko zacu zishe yahya sinwar kivuga ko ari we ari ku isonga ry'abateguye ibitero umugwi hamas wakoze kuri israel mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ivyo bitero nivyo vyatumye ingwano hagati ya israel n'uwo mugwi yaduka sinwar yaza ubwa mbere ku rutonde rw'abantu israel arondera cyane kuva ingwano hagati yayo n'umugwi hamas itanguye haheze umwaka umugwi hamas ntiwemeje buno nyene urupfu rwa yahya sinwar igisirikare ca israel cemeje urupfu rwa yahya sinwar inyuma y'uko gikoze ibipimo vya adn n'ibindi bipimo ku mubiri wiwe yari mu bagwanyi batatu bishwe ku munsi wa gatatu mu bikorwa vya gisirikare israel yakoze mu ntara ya gaza umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa israel israel katz yavuze ko iyicwa rya yahya sinwar ari igikorwa gihambaye cyane ku gisirikare cy'igihugu ciwe yatangaje ko bishobora kuba akaryo ko kurekura bidatevye abagizwe imbohe perezida wa amerika joe biden yaraciriwe ku mayange ku bijanye n'urupfu rwa yahya sinwar abategetsi ba amerika baravuganye n'abategetsi ba israel mu gitondo cose c'ejo ku munsi wa kane nk'uko umwe mu bategetsi bakomeye ba leta ya amerika yabitangaje israel yibaza ko sinwar yari yinyegeje mu mayira yo mu kuzimu mu ntara ya gaza bamwe mu bitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko yakoresha abanya-israel umugwi hamas wagize imbohe kugira bamukingire abarondera kumugandagura sinwar yagenywe kuba umuyobozi mukuru w'umugwi hamas inyuma y'uko israel yishe uwo yasubiriye ismail haniye ku mugwa mukuru wa iran teheran mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka perezida joe biden yamenye urupfu rwa yahya sinwar ari mu ndege yerekeza mu budage yahise asohora itangazo ati uyu ni umunsi utagira ukusa kuri isirayeli leta zunze ubumwe za amerika n'isi yose nk'umukuru w'umutwe w'iterabwoba wa hamas sinwar yari afite mu biganza bye amaraso y'abantu ibihumbi n'ibihumbi b'abanyayisirayeli abanyapalestina abanyamerika n'abaturage b'ibindi bihugu birenga mirongo itatu umukuru wa leta zunze ubumwe za amerika yongeraho ko noneho igihe kigeze cyo kumvikana hagati ya palestina na isirayeli kuri ejo habo hazaza ati yahiya sinwar yari intambamye yabyo yizeye kandi ko bigiye kurangiza n'ikibazo cy'imbohe hamas yatwaye bunyago mu gitero cyayo muri isirayeli mu kwezi kwa cumi gushize ijwi ry'amerika intambara si mu burasirazuba bwo hagati gusa ni no muri ukraine perezida volodimir zelenski yemeza ko uburusiya bwitegura kohereza ku rugamba abasirikare ibihumbi icumi ba koreya ya ruguru bamwe ndetse barangije kugera ku butaka bwa ukraine kuri we ni intambwe ya mbere y'uburusiya yo guteza intambara y'isi yose yabibwiye abanyamakuru ejo kuwa kane i buruseli mu bubirigi aho abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bamwakiriye mu nama yabo zelenski yari asanzwe avuga ko koreya ya ruguru irimo itiza abasirikare bayo uburusiya ariko ni ubwa mbere atanze imibare yabo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nabyo bivuga ko bikeka ko koreya ya ruguru yoherereje uburusiya abasirikare benshi byibura bagera ku bihumbi cumi na bibiri ariko ngo bashobora kuba barenzeho muri leta zunze ubumwe za amerika arikidiyoseze gatolika ya los angeles muri leta ya california igiye kwishyura amadolari miliyoni magana umunani na mirongo inani abahohotewe n'abapadiri bayo mu rwego mpuzabitsina bose hamwe ni abagore n'abagabo igihumbi na magana atatu na mirongo itanu na batatu bahohotewe kera bakiri abana musenyeri jose gomez arikiepiskopi wa los angeles mu itangazo yasohoye avuga ko abasabye imbabazi abikuye ku mutima los angeles nimwe muri arikidiyosezi gatolika zikomeye muri leta zunze ubumwe za amerika mu bihe bitandukanye yishyuye abahohotewe batandukanye andi madolari miliyoni magana arindwi na mirongo ine bityo rero imaze kubaha amadolari arenga miliyari imwe na miliyoni magana atandatu abapadiri bayikoreye barenga magana atatu barezwe ku mugaragaro mu butabera ibyaha byo guhohotera abana si ubwa mbere kiliziya gatolika yo muri leta zunze ubumwe za amerika yikoreye ibibazo byo guhohotera abana ndetse kubishyura byahombeje umutungo wa diyoseze zirenga makumyabiri zirimo san diego oakland na san francisco zo muri california
Thomas Kamirindi urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi abakunzi bacu bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahere kuyavugwa ku burundi ubuserukizi bw'ico gihugu muri onu buheruka gusaba ko ubwicani bwabaye mu burundi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bwemezwa nka jenoside yakorewe abahutu impande zitandukanye zakiriye ugutandukanye ibisabwa n'ubuserukira uburundi muri onu hari abashigikiye ko ubwicanyi bwo mu mirongo irindwi na kabiri bwitwa jenoside hakaba n'abandi batabishigikiye habe namba inkuru ya Desire Hatungimana
mu itangazo ryashyizwe ahabona mu ndwi iheze n'ihuriro ry'abacitse ku icumu n'ababuze ababo mu bwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana mirongo irindwi na kabiri bavuga ko banezerejwe no kumva ko ubuserukira uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni yasabye amakungu ko igihonyabwoko ryokwemezwa n'amakungu ibyashyikirijwe na ambasaderi zephire maniratanga byakiranywe umunezero mwinshi cyane n'abahurikiye muri iryo huriro nk'uko biri mu itangazo ryashyizwe ku mukono na frederic nzeyimana arirongoye nzeyimana avuga ko ari intambwe ikomeye kubona ibyemejwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka y'u Burundi ku itariki mirongo ibiri n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bija habona mu gihe leta yari yasabwe gushyiraho itegeko ribyemeza ikica amatwi iryo huriro rimenyesha kandi ko ryandikiye akatari gake perezida ndayishimiye rimusaba kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu kugira abimenyesha ishyirahamwe mpuzamakungu oni iryo shyirahamwe risigura ko mu burundi hari ibimenyetso kuko hagaragara ibinogo rusange byatawemwo abagandaga ibihumbi bitanu vyagaragajwe n'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi severe ariko ko atigeze abishikiriza urongoye severe pierre clave ndayicariye nawe nyene afatiye ku bushakashatsi bakoze mu gihugu cose aremeza ko mu burundi habayeho nyabwoko ry'abahutu hari mu nyigisho zere byerekana ahanini ukuntu ubwicanyi ndengakamere hamwe n'ihonyabwoko bitegurwa izo nyigisho zari zigenewe abamenyeshamakuru n'abakomiseri ba seve zabereye ku mugwa mukuru wa politiki gitega igenekerezo rya cumi na kane ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uno munsi tukididinganya turavuga ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu burundi tukavuga ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu bo mu burundi mu gihugu cose kuba ari mu ishyirahamwe ry'ababuze ababo mu mirongo irindwi na kabiri mu burundi ijambo ryashyikirijwe na ambasaderi w'uburundi mu nama y'akanama ka oni kajejwe agateka muntu rije gukuraho agacerere kari kamaze imyaka mirongo itanu n'ibiri abo basanga ari umunsi utazibagiranwa perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yagirizwa n'iryo huriro ko atashyize mu ngiro iby'inama nshingamateka na nkenguzamateka yari yemeje mu kiganiro kwa bamenyeshamakuru n'abanyagihugu cyabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru intwari mu gisagara cya bujumbura igenekezo rya mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe perezida ndayishimiye yasiguye ko abarundi bose babuze ababo mu bihe bitandukanye igihugu cyaciyemwo ku buryo atawoja ngaho yagiriza abandi hariho abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo iby'irindwi na kabiri ngo ni ihonyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta ataci ivuga hariho avuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki none tuzoza turafata akamanyu manyu uburongozi buca buvuga ngo ko muzanka akamanyu reka oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze mugu uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka ca mugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere charles mukasi yigeze kurongora umugambi w'abadasigana iprona mu kiganiro yaha ijwi ry'amerika kuri uno wa mbere aremeza ko abahutu bapfuye mu mirongo irindwi na kabiri ariko ko abenshi muri bo bari bateguye ihonyabwoko ry'abatutsi nibyo ntawe uhakana ko abahutu bapfuye mu mirongo indwi na kabiri kandi ntibari gutegerezwa gupfa niryo kosa micombero yagize mugabo micombero ntawumuhora leta yiwe ko yahagaritse ihonyabwoko icyo tubanza cumvikane ko ko micombero yahagaritse rero umugambi wa ubu nibaza ko ivyo atawo bimuhora mugabo ko yagize repression extrajudiciaire kandi procureur general yari yasabye ko bamuronderera abafata abari mu mugambi wo gutegura ihonyabwoko mbere ya maliste yasohotse imbere yabyo iyo processus judiciaire yarapfuye baca baja mu byo kuza bavuga bati n'abahutu bateye aho kuvuga ko ari ubu yateye baranashizeho republique populaire de macyazo mushano terence cegera c'uburongo ishirahamwe ase genocide cirimoso wewe aganira n'ijwi rya amerika kuri uno wa mbere ati kwemeza ko habaye ihonyabwoko ry'abahutu mu burundi ni kinyoma kugira haboneke ukuri kuri bose avuga ko hakwiye kubaho umugwi wigenga utandukanye na sever yemeza ko uhengamye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda ya mirongo irindwi na kabiri ku igendekerezo ya mirongo ine n'icenda ukwezi kwa kane hagandaguwe abatutsi mbere gushika itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu abahutu bapfuye mu nyuma oni nishireho umugwi mpuzamakungu wo gutohoza ukerekana neza abishwe n'ababishe ico kibazo c'ihonyabwoko kiracanijamwe abarundi kuko abahutu kugeza uno munsi bavuga ko bakorewe ihonyabwoko n'abatutsi abatutsi nabo bakavuga ko aribo barikorewe n'abahutu itariki icenda z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe maja icenda mirongo ine n'umunani niho ishirahamwe mpuzamakungu oni ryemeza amasezerano akinga kongera agahana ivyaha vy'ihonyabwoko ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatungimana urakoze tuve mu burundi tuja muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abagizi ba nabi bitwaje ibirwanisho barayibisha abantu batanu mu bucagucagu bw'ejo kuwa kane babiciye ahitwa ndosho na mugunga mu gisagara ca goma kiri mu ntara ya kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa kongo ibiharuro vyamaze kwicwa n'abagizi ba nabi muri nondwi igoma bisiguye ko biciye bija kuri cumi na kabiri ari darius asanka arabandanya amakuru aturuka mu bategetsi n'inzego z'umutekano mu muji wa goma avuga ko abo bantu bishwe n'abantu bitwaje imbunda ubu bwicanyi bukomeje kwiyongera cyane mu nkambi z'impunzi zegereye uyu mujyi buhangayikishije impunzi zahunze imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba z'umutwe wa M makumyabiri na gatatu muri teritware za rucuru masisi na nyiragongo jirabimana ijwi rya amerika ryasanze mu nkambi ya dombosco iri muri teritware ya nyiragongo yavuze ko aherutse gukubitwa n'abantu bahetse imbunda no kwamburwa telefone mu cyumweru gishize umutekano muke usanzwe mu rugo umugi gutejeje ikibazo ibibazo by'umutekano muke by'ubwicanyi bwo by'ubujura bikomeje kuboneka hafi yacu mu baturanyi ugasanga baje bisha abantu mbese ahubwo bigatera n'ikibazo cy'ubwumvikane buke nanga si kutagirana ubwumvikane bitewe n'urwikekwe bamwe bagatekereza ngo wenda si hari aba bari kutwica kuko bo baba baturutse wenda hanze ariko mu by'ukuri ibibazo by'umutekano muke mu rugo umugi bitejeje imbagarara ku bayobozi no ku baturage bose ubu bucengezi uyu avuga bwaje kwemezwa na clementine mukamana umaze amezi abiri ari umupfakazi yemeje ko ubwo bwicanyi akenshi bukorwa n'abantu batuye muri izo nkambi z'impunzi twamusanze mu nkambi y'uburengo avuga ko umugabo yishwe n'abantu bahetse imbunda akeka ko ari abarwanyi b'abazarendo barwana ku ruhande rwa leta uzi yuko namwe murabyumva yuko bano bakarandi forere na mbere hose bana babagaho twanabaga n'iwacu muri za kibumba na no mu za rucuro ino abakarandi forere baza nijoro bagasahura ibintu warebana nabi n'abandi ubuzima bukahasigara na niyo mpamvu na n'iyi minsi turimo natwe tubyumva hirya mu makaritsiye abajura baraza bakwinjira mu nzu bamwe bakajyana ibintu n'abandi bagapfa abagize sosiyete sivile muri teritwari ya nyiragongo icumbikiye hafi inkambi zose ziri mu ntara ya kivu ya ruguru baramagana ubu bwicanyi bavuga ko bumaze gufata indi ntera muri iyo teritwari no mu mujyi wa goma mambo kawaya uyihagarariye muri teritwari ya nyiragongo arasaba ko umubare w'abashinzwe umutekano wakongerwa
turemeza ko mu bice hafi byose byo muri nyiragongo hari umutekano muke ariko ikibazo kinini ni uko umubare w'abashinzwe umutekano udahagije
umuyobozi w'umujyi wa goma koroneli faustin kapendi kamandi yerekanye ku mugaragaro ku biro bye kuwa gatandatu gushize abantu bagera kuri mirongo itanu barimo n'abasirikare ba leta bashinjwa ubwicanyi kugurisha ibiyobyabwenge mu nkambi gushimuta abantu no kwiba imodoka bakoresheje imbunda mu buryo butemewe n'amategeko avugana n'itangazamakuru ku wa kabiri gushize uyu mutegetsi yahumurije abatuye mu mujyi wa goma
turasaba ko abaturage batuye mujyi wa goma no hafi yaho bashyira icyizere ku bayobozi bashinzwe ikibazo cy'umutekano turabasezeye ko polisi n'ingabo za leta bikomeje gukora akazi nk'uko bisanzwe kandi turi burangize burundu iki kibazo cy'umutekano muke
bamwe mu bakurikirana ikibazo cya politiki n'umutekano w'akarere basanga umujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo ari hamwe abarizwa imbunda nyinshi ziri mu maboko y'abantu batabifitiye uburenganzira mu gihugu hose leta ivuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu abantu barenga mirongo cyenda bamaze kwicwa n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro mu ntara ya kivu ya ruguru ali asanka darius ijwi rya amerika igoma
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu tuyabandaniriza aha muri amerika aho amaleta ya florida carolina yo mu buraruko na georgia abandanya guhangana n'ingaruka z'ibihuhusi bibiri byahitanye abanyagihugu baharurwa mu majana bo muri izo leta vyongera bizihombesha imiliyaridi z'amadolari zigera kuri cumi igihuhusi elena caciye muri leta ya carolina yo mu buraruko na georgia mu mpera z'ukw'icenda milton naco kibica biracika muri leta ya florida mu ntango z'uku kwezi kwa cumi izo leta uko ari zitatu ziracari ko zirisanasana imwe mu mihana yo muri florida iracari mu kizime iyindi amatara yaragarutse hari amwe mu mabarabara akirimwo ibisigarira vy'ivyononywe n'ivyo bihuhusi bibiri agendera bumwe mu burere bwasinzikaye cane muri leta ya florida mu ntango zino ndwi perezida wa amerika joe biden yasavye abanyagihugu gufatana mu nda mu bihe barimwo
atari nk'abademokarate cyangwa abarepublikani ariko nk'abanyamerika bakeneye ubufasha kandi nk'abanyamerika bashobora kugufasha mu gihe nawe waba ukeneye ubufasha
ivyigwa vyakozwe vyerekana ko mu bihe vy'ibiza muri amerika abanyagihugu baha amajwi umugambwe runaka iyo ubutegetsi bukomoka ko bwihutiye kubagarukira ko inyuma y'ibiza bukayima uruhande rutihutiye kubafasha kamala harris azoba ahagarariye abademokrate mu matora asigaje iminsi mike yemeza ko leta arimwo atakwitagize
navuganye n'abategetsi ba za leta bo ku nzego z'ibanze b'abarepubulikani n'abademokarate mbatuma kubabwira ko tuzaba turi kumwe namwe kuri buri ntambwe mu gihe murimo kwisuganya no gusana ibyangiritse
Donald Trump umurepublikane azohangana na Kamala Harris mu matora nawe mu minsi ya vuba yakwirakwije ibihuha ku bufasha bwa leta avuga ko itariko irafasha ahagwiriye abarepublikane kandi ikoresha amafaranga yo gushigikira abanyagihugu mu gufasha bimukira baca mu nzira zinyuranye n'amategeko
ku rundi ruhande ntacyo guverinoma yo ku rwego rw'igihugu irimo ikora mu byo isabwa gukora cyane cyane mu gufasha abari muri Carolina ya ruguru yarabatereranye rwose bari mu kababaro batakagombye kuba barimo
ibihuhusi bizana na mwibahari ya atlantique vyama biza imbere y'amezi make abanziriza amatora ya amerika yama ba mu kwezi kwa cumi na rimwe haraheze imyaka myinshi abategetsi bama bashiraho imigambi yo gufasha abagigwa ko ingaruka n'ibiza mu migambi yabo yo kwitoza kuri ino nshuro ariko babwirizwa guhangana n'ikindi kibazo ikibazo cy'ibihuha kim wime wo mu kigo nyamerika bipartisan policy center cishinze gushira hamwe abademokrati n'abarepublikane abivuga abisigura muri ano majambo
iki ni ikibazo gikomeye gikomeje kubangamira abashinzwe gutegura amatora muri ibi bihe bya nyuma ya za serwakira ubona hari abantu ku mbuga nkoranyambaga bandika ibintu bidafite ishingiro nko kuvuga ngo hari abatazashobora gutora ingaruka zaza serwakira ku matora kandi ko amatora atazaba kubera izo mpamvu bityo rero turashishikariza abazatora gushakira amakuru ahantu hizewe
muri make igitigiri cy'abazokwitabira amatora gishobora kugabanuka kubera amwe mu mabarabara n'inyubakwa bitarasanurwa hamwe n'abantu bakiri ku barisanasana inyuma y'ibihuhusi bibiri milton na helena ingaruka z'ivyo bihuhusi zishobora kandi kuzobangamira abategekanya gutora biciye mu nyandiko hakuja ku biro vy'amatora tukivuga ku vy'amatora ya amerika uko itariki yo gutorera ko igenda iregera ni nako abanyagihugu bagenda bararushirizaho guhungabana hatitaweho umugambwe barimwo biri muri raporo y'ishirahamwe ry'abaganga bita ku bibazo vyo mu mutwe ryo muri amerika apa thomas kamirindi yabiduteguriye ishyirahamwe apa ryakoze ubushakashatsi risanga hafi abantu bitatu bya kane bafite icyo ryita indwara yo guhungabana cyangwa se yo guhangayika cyane kubera amatora y'umukuru w'igihugu aya matora yaratangiye muri leta zimwe na zimwe azasozwa n'itariki ya gatanu y'ukwa cumi na kumwe gutaha iyi ndwara ituruka ku mpamvu nyinshi zirimo ibinyura mu bitangazamakuru impaka za politiki n'impungenge z'ejo hazaza h'igihugu cyabo lin bafka ni umuyobozi mukuru wungirije wa apa yabisobanuriye ijwi ry'amerika ku buhanga bwa zoom
icuka ca politike amatata ajanye n'amatora bisigaye bishushe cane kurusha imbere bisigaye bitandukanya abantu rwose vyatumye twibaza nimba bigira ingaruka ku bantu abantu baratubwira ivyo bacamo benshi muri bo vyababereye intandaro yo guhungabana kandi n'ubundi bushakashatsi butandukanye bwaravyerekanye
kinds of results. abashakashatsi basanze ubu burwayi bugira ingaruka ku banyamerika bari hagati ya kimwe cya gatanu na kimwe cya kane mu mibanire yabo n'abandi mu miryango abaturanyi inshuti no mu kazi aho bakorera kubera politiki muri bo abenshi n'abakiri bato abahengamiye ku bitekerezo by'ishyaka ry'abademokarate n'abandi bose bari cyane mu bya politiki umuti rero waba uwuhe lin bafka
kuba ubwacu dufata ingingo yo kwama dukurikira amakuru mabi amashusho mabi imvugo mbi bituma tubandanya kwiyumvisha ko ibintu ari bibi bikanaduza uko duhungabana tubwirizwa rero kwisubirako tugira inama abantu kwitabira ibikorwa bisobanutse byaba ibijanye n'amatora ibibazo bisanzwe muri sosiyete muntu canke no mu bindi bibazo vyabo bwite
ishyirahamwe ry'abaganga b'ibibazo byo mu mutwe muri leta zunze ubumwe za amerika apa rishimangira ko abantu bakwiye gutuza no gutsura umubano bafitanye n'abandi nko guhura nabo kenshi bakaganira kwita ku bikorwa ngororamubiri kwita ku byo bafungura ni ukuvuga ibyo barya no gusinzira bihagije ibi byose bishobora kubafasha kugabanya imihangayiko y'amatora
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika nongaha duce dusozera amakuru yacu ya kino gitondo kuri mikoro mwazindukanye na diane ninahazwe yakoze nadia taha yari muhinga bw'ivyuma na edi rwema yaraduhagarikiye ekipi ya kino gitondo twembi tubifurije umunsi mwiza ahanje turongera mu masaha y'igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku mugoroba mu kurindira mubandanye kuryoherwa n'ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye
diaspora bavugana ku ijwi ry'amerika agasaro